Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu hashyizweho manda imwe y'imyaka irindwi ikurikira isozwa rya manda ivugwa mu gice mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ngira ngo niyo niyo niyo manda dushyizeho y'imyaka irindwi uwo ni madame donatile mukabalisa ukuriye umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda avuga kuri manda ya perezida mu mushinga w'itegeko nshinga waraye wemejwe iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa waraye wizihijwe mu burundi turazigarukaho mu kanya mbere yaho ariko haroyizi bigirimana hagiye kubanza abagezeho amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi aroyizi waramutse neza
mwaramutse jeniya mwaramutse namwe muri ko mukurikirana ijwi rya amerika mu gihugu cya tanzania john magufuri wo mu mugambwe ccm niwe agiye kuzoramutswa igihugu cya tanzania inyuma y'ahatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa mirongo ibiri na gatanu ku kwezi kwa cumi ibyo byatangajwe jo ku munsi wa kane n'umugujejwe amatora muri tanzania aho umenyesha ko john magufuri yatahukanye intsinzi ku majwi mirongo itanu n'umunani kuri mirongo ine ya eduardo lowasa wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta cadema lowasa kuwa mungu uheze nejo kuwa kane yariyamirije ibyavuye mu matora amenyesha ko yabayemo ubusuma ban kimun umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni arakeza abanyetanzaniya ku ntambwe bateye ko mu bijyanye n'amatora ariko amenyesha ko uhagaritswe umutima n'ibyabaye mu izinga rya zanzibare aho amenyesha ko ibibazo byose bikwiye gutorerwa umuti mu nzira zijyanye n'umutekano n'amategeko kandi asaba abanyetanzaniya gutekana perezida Alassane Ouattara wa Côte d'Ivoire amenyesha ko agiye gukora kugira akomeza ubumwe bw'abanya Côte d'Ivoire no kugabanya ubukene ku gice cya kabiri mu kiringo kigira kabiri agiye gutwara ivyo perezida Ouattara yabibwiye ijwi rya Amerika ejo kuwa gatatu i Abidjan haheze umunsi umwe yemejwe ko yatsinze amatora yo kuwa mirongo ibiri n'umunani z'uku kwezi kwa cumi ku majwi mirongo umunani n'atatu kw'ijana perezida Ouattara ngo agiye kandi gukora kugira avure ibikomere by'abanye-Cote d'Ivoire byatewe n'imigumuko yabaye nyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi aho abantu bashika ibihumbi bitatu bahasize ubuzima abasirikare mirongo ibiri b'ishyirahamwe mpuzamakungoni bagiye kubungabunga amahoro muri sudani y'epfo bari barafashwe ku munsi wa mbere n'abarobere bararekuwe ibyo bimenyeshwa na stefane dujarike umuvugizi wa oni oni imenyesha kandi ko abantu cumi na babiri bari bafitaniye kontra na oni bari bafatanywe n'abo basirikare bo bakiri mu minwe y'abo barobere abo basirikare bari bafashwe kuwa mbere baherekeje ubwato burimo ibitoro vya oni ku ruzi nile ishyirahamwe mpuzamakungu oni risaba rek mashare arongoye abo barobere gushyira mu ngiro ibyo yemereye oni no kurekura abo bantu bakigizwa imbohe atawubariye ugwara hano muri amerika paul ryan wo mu mugambwe w'abarepublike yamuka muri leta ya wisconsin niwe yatowe jo kuwa kane ngo arongore inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika agiye gusubirira john burner aherutse gutangaza ko atanze imihoho mu kwezi guheze kuko agiye mu kiringo cyo gukukuruka urongoye inama nshingamateka rero ngaha muri leta z'ubumwe za amerika azi inyuma y'icegera cy'umukuru w'igihugu mu bashobora gusubirira perezida mu gihe habonetse impamvu zituma adashobora kurongora igihugu paul ryan rero akaba ari we muto mu myaka mu batwaye inama nshingamateka ya amerika mu kiringo cy'imyaka ijana irenga kuko afise imyaka mirongo ine n'itanu gusa muri palestina abajejwe umutekano muri israel jo kuwa kane barishe barashe abanyepalestina babiri barimwo umwe yacumise imbugita umusirikare wa israel aramukomeretsa uwundi yarashwe atari bwacumite uwo wundi musirikare ivyo vyabereye hafi y'ikibanza ceranda ci hebron ikibanza abanyahudi bita icyaba sogokuruza babo abamizirima nabo bakacita umusigiti wa Ibrahimu ubwo ruhagarara rumaze ukwezi kurenga ubwo ruhagarara rumaze ukwezi kurenga mu mbabarire rumaze guhitana abantu cumi n'umwe mu ruhande rwa Israeli na mirongo itanu n'umunani mu ruhande rw'abanyepalestina leta z'ubumwe za amerika zimenyesha ko ibiganiro mpuzamakungu kuri siriya bibera ivienne muri autriche kuri wa gatanu bizobaha akaryo ko gusaba ko perezida bashar al-assad wa siriya atanga imihoho ivyo biganiro biza kuba birimwo ibihugu cumi na bitanu harimwo na irane n'uburusiya uburusiya bukaba ari somambike na perezida assad kandi buramufasha mu vya gisirikare kugira agume ku butegetsi sekreteri wa leta wa leta z'ubumwe za amerika john kerry amenyesha ko ivyo biganiro ari akaryo keza bari bamaze iminsi barindiriye kugira bahagarike amaraso y'amaseseka mu gihugu cya siriya john kirby avugira departema leta z'ubumwe za amerika amenyesha ko asade azotanga imihoho vuba
urakoze aroyizi kuri aya makuru inshuti zacu ubu murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm 104 n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm 94 n'ibice 9 no kuri fm 95 n'ibice bibiri turi no kuri interinete kuri wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu rwanda inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite waraye wemeje umushinga w'itegeko nshinga wemerera perezida w'u rwanda paul kagame gukomeza kuyobora igihugu ni ukuvuga nyuma yo kurangiza manda ze ebyiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi eric bagira ubusa araduha ibindi bisobanuro birambuye kabura hatabangamiwe ibiteganywa mu ngingo ijana na rimwe hitawe ku busabe bw'abanyarwanda bwabaye mbere y'uko iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa bushingiye ku bibazo byihariye u rwanda rwasigiwe n'amateka mabi rwanyuzemo n'inzira igihugu cyafashe yo kwivanamo yo kuyivanamo ibimaze kugerwaho no kubaka umusingi w'iterambere rirambye hashyizweho manda imwe y'imyaka irindwi ikurikira isozwa rya manda ivugwa mu gice mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ngira ngo niyo niyo niyo manda dushyizeho y'imyaka irindwi uwo ni madame donatire mukabarisa ukuriye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite avuga ku ngingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri nyuma y'uko inteko ayoboye itoye ijana ku ijana umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo perezida kagame abone amahirwe yo kongera kwiyamamariza gutegeka u rwanda iyi ngingo iravuga ko nyuma ya bibiri na cumi na karindwi perezida kagame arangije manda ze ebyiri yemererwa n'itegeko nshinga uziyamamaza wese nawe harimo igihe azaba yabyemeye azatorerwa gutegeka u rwanda mu gihe cy'imyaka irindwi yarangiza akabona kwiyamamariza manda y'imyaka itanu yemejwe mu ngingo y'ijana na rimwe abadepite ubwabo nta byinshi bayivuzeho ariko mu kiganiro n'abanyamakuru nta n'umwe wagiye kure y'iyi ngingo barabaza impamvu abadepite bahisemo gushyiramo iyi nzibacyuho y'imyaka irindwi iyo hariho ibihindutse ukurikije n'ibyari bisanzweho kuko tuba tuvuga ngo itegeko ritangira gukurikizwa igihe ritangarijwe mu igazeti ya leta ya repubulika y'u rwanda cyangwa se rimaze gushyirwaho umukono na nyakubahwa perezida wa repubulika rigatangazwa mu igazeti ya leta ya repubulika y'u rwanda ni ukuvuga ngo bya bindi byari guhita byiyapurika ariko hari ibyo twashingiye hari aho dushaka kugera niyo dufashe icyerekezo makumyabiri makumyabiri turashaka kuba middle income country hari ibipimo twihaye byo kuzageraho icyo gihe twifuzaga kuzakomeza muri uwo murongo hanyuma igihugu cyamara kuba sitepo cyamara kuba aho kugira aho tukifuza hagatangira noneho ya manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa inshuro ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yo yabaye imbarutso ku guhindura itegeko nshinga rubanda rusaba ko yahinduka yemera ko ntawe ugomba kurenza manda ebyiri ku mukuru w'igihugu imwe ku myaka irindwi irigiye kuvugururwa hashyizweho imyaka itanu yongerwa rimwe gusa abaturage bo basabaga ko itegeko nshinga nirihinduka perezida kagame yategeka ubuziraherezo niba ubutegetsi butangwa na rubanda kandi ibitekerezo byabo bigomba kubahirizwa kuki batemeje ko perezida kagame byagenda bityo iki nacyo umukuru w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yagitanzeho igisubizo nagira ngo nongere asubiremo ko itegeko nshinga ridakorerwa umuntu itegeko nshinga rirafunguye ku banyarwanda bose uwaba ashaka kwiyamamaza kuyobora igihugu akajya imbere y'abaturage akabereka gahunda ye bakabona barayishimye akabakorera neza afite uburenganzira bwo kuyobora igihe cyose eh, akorera neza abaturage ariko ntabwo twakwibagiza ko n'abaturage batubwiye bati turamushaka ariko ntabwo dushaka ko mufungurira abantu bose ntabwo rero twagomba gukora itegeko dushingiye ku muntu twagomba gukora itegeko icya mbere cyo twifuza ko rizarama rizaba igihe kirekire ritongera kuvugururwa buri kanya buri kanya kandi noneho rireba abanyarwanda bose ntabwo twarikoreye umuntu umwe kandi nta naho bigaragara ko ari umuntu umwe twarikoreye ntabwo byashobokaga mu rwego rw'amategeko gukora itegeko nshinga turikorera umuntu umwe ukurikije uko uyu mushinga w'itegeko umeze bisobanuye ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi perezida kagame akomeje kwiyamamaza yategeka u rwanda kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane nibyo rwose arayemerewe nta hantu hamwe twigeze tubuza uwashaka kwiyamamaza kuko twavuze ko ibiteganywa mu ngingo y'ijana na rimwe bizatangira gukurikizwa nyuma y'iyi myaka irindwi ya nyuma ya bibiri na cumi na karindwi ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane bishatse nta tegeko rimuzitira uyu mushinga w'itegeko umaze gutorwa n'abadepite ku mpuzandengo y'ijana ku ijana ugiye gushyikirizwa umutwe wa sena nibawemeza bahite batora akamaramaka aha kabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tukivuga kuri uyu mushinga w'itegeko nshinga ry'u rwanda ubu rigiye kuzasuzumwa n'abasenateri ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryaraye ritangaje inyandiko risaba abasenateri kuziga ku mushinga w'itegeko bashyira imbere amahoro n'umutekano urambye w'abanyarwanda mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye n'umuyobozi w'iryo shyaka bwana frank habineza bwana frank eh, habineza inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite umaze kwemeza umushinga w'itegeko nshinga kandi yubahirije bimwe mu bintu mwari mwasabye manda y'imyaka itanu kuri perezida wa repubulika ariko mu nyandiko mumaze gushyira ahagaragara musabye inteko ishinga amategeko umutwe wa sena gushishoza mu gihe izaba isuzuma uyu mushinga aha mushaka kuvuga iki turimo gusaba sena y'u rwanda uh, gushishoza cyane kubera ko nyuma y'inteko ishinga amategeko uyu mushinga wajya muri sena niwo niyo izafata umwanzuro wa nyuma Ah, twabonyemo ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri ah, isa nk'aho ibangamye kubera ko iyo ingingo y'ijana na rimwe yari imaze kuvuga yamaze gutora birasobanutse biravuga yuko ari manda y'imyaka itanu nk'uko tuba twabisabye kuko tuba twasabye ko biva ku myaka irindwi n'itanu ibyo turabishimira inteko ishinga amategeko ko babikoze ndetse tukaba yuko manda zisigaye ari uko zari zimeze zikaba ebyiri ibyo nayo babyemeye babikoze ariko iyo ari mishasha biragaragaza yuko ngo perezida uriho ashobora kwiyamamariza indi myanda manda y'imyaka irindwi so turabona ibyo bintu eh, bi- bibangamye cyangwa se bitari eh, mu cyongereza kirwa- ijambo bavuga consistent ntibikurikiranye neza ah, n'ibyari bimaze kwemezwa mubyise inconsistent bwana frank habineza umuntu ashishoje mu- ku munyarwanda usanzwe ni nk'aho biteye urujijo hakurikije iriya ngingo y'ijana n'imwe ariko mu mushinga wateguwe n'iriya komisiyo y'abanyamategeko yafashije inteko gutegura uyu mushinga w'itegeko nshinga hari ingingo ijana na mirongo itandatu na karindwi igira iti ndayisoma uko yakabaye eh, perezida wa repubulika uriho mu gihe iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa akomeza manda yatorewe ibiteganywa mu ngingo ijana n'imwe iri tegeko nshinga rivuguruye bitangira gukurikizwa nyuma ya manda y'imyaka irindwi mumaze kubivuga itangira nyuma y'isozwa rya manda ivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo nk'umunyapolitiki se ingingo nk'iyi muyifata mute muyisobanura mute mwebwe iyo iyo niyo yahindutse ijana na mirongo irindwi na kabiri iyo iyo musomye ah, niyo turimo kuvugaho yuko ah, turabona ibangamye kuko eh, ibyo ingingo y'ijana na rimwe byanditsemo ni ibintu byiza rwose twabashimiye ko bakoze ariko ah, kugira ngo bazane itegeko ingingo imwe ishaka nk'aho bashaka kuyikorera umuntu ntabwo bigaragara neza ko itegeko nshinga ryakorerwa umuntu Ah, ikindi ah, ni uko nk'uko twabisobanuye Eh, icyiza kigamijwe cyane ni uko habaho ihererekanyabubasha mu mahoro ihererekanyabubasha ni ukuvuga ngo perezida ah, akaba avaho akasiga akasigira undi ah, nk'uko tubibona muri tanzaniya n'ahandi hose ni ibintu bihesha ishema igihugu kandi bizana n'amahoro arambye ndetse n'umutekano urambye ni ukuvuga ngo eh, ibindi bakoze birongera indi myaka hafi cumi n'irindwi ah, baba bateganyije ku muntu uriho ni ukuvuga ngo niba umuntu uriho amaze imyaka cumi n'irindwi bakamuha indi myaka icyenda cumi n'irindwi eh, ntabwo ari ibintu eh, bi- bigaragaza ne- bigaragara ko byatanga amahoro arambye ko turumva ko bi- bya- bibangamye kandi eh, bitanga n'urujijo byagombye eh, sena we tukasaba yuko iyo ngingo yabishishoza neza igakora ku nyungu z'igihugu ikaba yajya ndabashimiye cyane bwana Ndabasaba frank cyane.
habineza ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda tuvuganye ari mu gihugu cya suwede yego murakoze cyane nawe ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere mu rwanda kiravuga ko kigiye kujya gikorana n'abanyarwanda bafite ubumenyi gakondo mu bijyanye no kumenya imihindagurikire y'ibihe ku nteganyagihe mu rwanda ni inkuru mugezwaho na asumuta kabuye hakunze kumvikana abaturage binubira ibyo babwirwa n'abashinzwe iby'iteganyagihe abaturage bakavuga ko bahabwa amakuru atari yo cyane cyane mu gihe basabwa guhinga bizezwa ko imvura igiye kugwa ariko ntibibabuze kurumbya abari bamwe babwijwe rya amerika ko bijejwe imvura bagahinga bivuye inyuma ariko igihombo kikaba cyarabagezeho bitewe n'izuba ryatsi ari ryinshi nahinze ahantu mpahinga nahingishije ibihumbi cumi n'umunani sinakuramo n'ibihumbi bitanu ku bishyimbo rero nahinze ibishyimbo ubwo abenshi baretse guhinga nahinze ibiro mirongo ine by'ibishyimbo nta n'ikiro gitanu nta n'ibiro bibiri ngo si yo sinzara ngwino nje kukwereka isambiri hariya abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere ubwo bahuraga n'itangazamakuru kuri uyu wa kane bavuze ko batabeshya abaturage ku iteganyagihe babagezaho ko akenshi biba bifite ukuri kugera kuri mirongo inani na gatanu ku ijana bongeyeho ko gusa ibyo batangaza ari iteganyagihe atari ingengabihe uyu ni bwana twahirwa antoni ushinzwe ishami rishinzwe iteganyagihe icyo dutanga ni iteganyagihe ntabwo ari ingengabihe tuvuga yuko ibyo dutanze bifitemo kuba byaba cyangwa ntibibe bitewe n'inzitizi natwe dufite tudashobora kuvanaho nababwiye ko dufata ibipimo kuva ku byogajuru hagati y'ubutaka n'icyogajuru ni ibirometero birenze magana atatu Ah, usanga rimwe na rimwe tutashobora kuba twashyira ista- sitasiyo muri buri ntambwe imwe ugasanga rero hariho impinduka zijya zibaho zishobora gutuma ibyo twateganyije bitaba ubwo hatangizwaga icyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza cyatangiye kuva tariki ya makumyabiri na karindwi z'uku kwezi kizarangirana n'itariki ya kabiri ugushyingo cyari gifite insanganyamatsiko igira iti twite ku bumenyi gakondo mu guhangana n'ibiza minisiteri ifite mu nshingano zayo ibiza yatangaje ko bakoze ubushakashatsi mu turere two mu ntara y'uburengerazuba bavugana n'abantu bakunze kwitwa abavubyi iyi minisiteri ivuga ko aba bahanga ba kinyarwanda baberetse ko umutingito ushobora kubaho bagendeye ku buhanga bwabo bwa gakondo nk'igihe intozi zavuye mu gitaka cyangwa se bagendeye ku nyamaswa nk'inzoka zavuye mu myobo yazo zikaza hejuru imusozi nyuma yo kubona ko abanyarwanda bashobora kugira ubumenyi batakuye mu ishuri ikigo gishinzwe iby'ubumenyi bw'ikirere cyatangarije abanyamakuru ko aba bahanga b'abanyarwanda kitazabasubiza inyuma mu gihe hategurwa iteganyagihe uyu ni bwana semafara john ntaganda umuyobozi w'agateganyo mu kigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere na bwana antoni twahirwa ushinzwe iteganyagihe abavugi cyane cyane buriya hari aho bakoresha ibintu nabyo biri scientific muzi ko imvura zigiye kugwa haza nka za gashwi n'inyamaswa kenshi ziranabimenya So, ubwo bumenyi buragenda bushyirwa hamwe nyine kugira ngo nabyo tujye twifatanya na observation zikorwa nubwo n'iyo myemerere ya gakondo turayemera mu by'ukuri icyo twakoze ku rwego rw'akarere twasanze ibyo bintu ari ingirakamaro ku rwego rw'akarere byaratangiye tanzania byaratangiye uganda byaratangiye mu rwanda ubu ubutaha nidukora icyo cyegeranyo ah, tuzajya tubahamagara nabo muzajya musanga bahari bamwe mu baturage baganiriye n'ijwi rya amerika batangaza ko ubuhanga bw'abanyarwanda bo hambere babwemera cyane ko bwagiraga akamaro ko nabo baramutse babinjije muri gahunda yo kumenya imihindagurikire y'ikirere y'ibigendanye na kizungu hari aho bakunganira abize ikoranabuhanga na kera habagaho abavubyi bareba ibicu bareba ku kwezi ko gufite imvura ibi biriya bintu bya kizungu mbona nk'ubushize barabivuze ngo imvura igiye kuzagwa birangiye wabonye ko hashize ukwezi kose tuba riva Ah, urukubo rwaragiye ruzenguruka izuba abaturage barabizi ariko meteo ntacyo yabivuzeho kuki mwakwibagirwa wese no kuvuga ko nta wanywa nta- nta wivurisha umuravumba n'uwaba ateye peni kandi umuravumba ukamuvura hari abavubyi babu- babuze imvura hari n'abayigusha wenda banze kubivuga ko ngo batabita abarozi hari ubizi wenda uceceka ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe gikomeje guteza igihombo gikabije leta y'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu honyine hangiritse ibintu bibarurirwa mu gaciro ka miliyari mirongo itanu mu gihe umwaka ushize abarenga mirongo itatu bahitanywe n'ibiza bitandukanye birimo imvura n'inkuba yahitanye makumyabiri n'umwe mu bitabye imana bose asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ndebe mwishi wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo Hmm? yamwitumye oya ntibishoboka yo kunanira gutya uramuhendahenda ukamuha utuntu ha? ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu Eh, aha kahundi na wewe nta byawe
burya mesi ibyigwa ntibingora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari kompurike kandi najya ndamutse nje nuhava nsanga atari ho uri ubu wari uzi ko bose bameze neza nka jewe niba ushaka abanyaguma ko Mm.
ariyo ndayaguha nk'ibyimeza kuzanaho Eh.
uzovugana kuri fone si sawa eh?
bakunzi ba sitidiyo ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba
sitidiyo y'ijambo kandi igiye kuzirabashikiriza ikiyago cya politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'imana kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kuri radiyo ijwi rya amerika
iryo ijambo ya set for common ground irasubiye kubaha ikaze
tujye noneho mu burundi haharaye hahimbajwe umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa insanganyamatsiko ni dukore ibishoboka kugira ngo umwigeme w'umurundikazi hazabe inkingi y'iterambere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu umwe mu migambi ugiye gushyirwa imbere ni ukurwanya inda z'indaro mu mashuri ni inkuru ya fidelite ishatse mu gihe uburundi buriko burahimbaza uyu munsi mpuzamakungu hariwe umwigeme w'umurundikazi ubushikiranganji bujejwe gatera akazina muntu n'iterambere ridakumira bufatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu fenuwap ryitaho igorana ry'abantu ku isi bwatunganije ikiganiro ku bamenyeshamakuru muri ico kiganiro bose hamwe muri ubwo bushikiranganji no muri fenuwap bavuze ko mu migambi bafise uwo azoshira imbere ni uko atamwigeme aciga yoba agitwara inda y'indaro arivyo bita grossesse zero à l'école mu rurimi rw'igifaransa uyu mugambi ushizwe imbere mu gihe finuwap ikigo yakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu cerekanye ko inda z'indaro mu mashure zishika ku bihumbi bine mu gihugu cyose cy'u burundi martin ivy'abandi ni umushikiranganji arayivy'agati y'akazina muntu hamwe n'iterambere ridakumira ibijyanye n'uko atambanye yosubira kuboneka mu mashuri ni hangiro leta yihaye mugabo n'umugambi uzafata igihe kirekire twe tuba turabufashanya eh, n'amashyirahamwe asanzwe afasha leta cyane cyane ubushikiranganji eh, bw'indero turabona mu bihugu bibanyi ah, aho usanga hari uburyo bwo gukinga imbanyi ku mashuri haba aho gutanga twa dufuko mbe mu burundi hoho murabona ko uwo mugambi hari icyo wawufasha Eh, ikijyanye rero nuko bishika mu mashuri ni ibintu umuntu agenda aritondera kuko ni ibijyanye n'imico yacu nayo kandi ni ni biri muri bya bikorwa byinshi bizogenda birakorwa kugira twumvisa n'ababyeyi n'abo barimu ineza bijyanye eh, n'ama- abarongoye amadini batabyumva co kimwe niwagenda ukabishyira nko mu ishuri rifiswe n'abihebeye imana hari igihe usanga bigoye kuko nturaba gusa ngo ngiye kubitererayo uraraba n'inkurikizi bigira kuko tuvuga ko dutera imbere mu burundi umugabo n'umuco wacu usanzwe urimo finuwapu yoyo muri icyo kiganiro bariko baratanga ku bamenyeshamakuru yashikirije yuko mu byo bagiye gukora harimwo ukwegera abayobozi b'amashuri n'ubushikiranganji bw'indero mu ntumbero yo kunoganza ivyirondoka rijanye n'amagara meza mu mashure ikinya co bavuze bagiye gukora ni ugufasha abigeme kuronka amakuru afatiye ku irondoka rijanye n'amagara meza ico kiganiro ku bamenyeshamakuru catanzwe inyuma y'inama yatunganijwe iraba ibijanye n'intambamyi abigeme b'abarundikazi bahura nazo muri iyo nama harimwo abanyeshuri bagwiriyemwo abanyeshuri b'abigeme bava ku mashuri atandukanye ari mu buraro bw'igisagara ca bujumbura hatibagiwe abo mashirahamwe yitaho ineza y'umwigeme w'umurundikazi umwe muri abo banyeshuri ba- bitavye iyo nama yatwiganiye ingaruka mbi zibonekeza iyo umwigeme atwaye inda aciga afatiye akarorero k'umugenzi wiwe ababyeyi b'uwo mugenzi wanjye baramwirukanye hama arabura abamufasha akaguma abura aho arara arabura n'uwo mufashiriza umwana wiwe aho agiye kwitura abantu bakamufata nk'uko batamubona je vrema iyo mbonye umukobwa yamaze gutwara inda icyo nabona cyokorwa kandi ahanini ni uko ni ingorane ziba zamushikiye gusa bomwegera bakarindira akabyara kuko mu gihe at- bamwirukanye ahitamo kuyikoroza canke ugasanga yiyumvira ibindi byiyumviro bibi vrema ikintu nosaba kugira umukobwa w'umurundikazi ahabwa iteka ni mu gihe twebwe nyine abakobwa twoja hamwe tukumvikana inda z'indaro tukazigiza kure uwundi mwigeme yari yitavye iyo nama yatubwiye yuko muri make ukudahana ari imwe mu ntambamyi nyamukuru umugeme w'umurundikazi ahura nayo na cyane cyane iyo yakorewe amabi ukudahana ibyo byose biza bituma amagara yiwe canke amadwa yiwe ahohoterwa iyo ashikiwe no gufatwa ku nguvu canke guhohoterwa mu muryango wiwe nyene usanga no mu bajejwe umutekano baragira bijya bita byo gufumbatisha ugaca usanga wewe ko atako yari yifashe ugaca usanga nta n'ico bamufashije kugira ngo ako gateka kiwe gashigwe imbere nk'ubu unye n'uja kwitura ubutungane bavuga ati ico sico kibazo gi- twe tukituragishinga umukobwa aho presenta ibice birenga mirongo itanu kw'ijana nuvuga yuko bamukoreye ko cyane rwose nosoroma yuko wenyine yo kwiteza imbere mugo n'igihugu cotera imbere n'umuryango wotera imbere martin ivy'abandi umushikiranganje arabijyanye n'agatakazi na muntu hamwe n'iterambere ridakumira ku bijyanye no kudahana kwibonekeza ari navyo vyiyumviro nyamukuru vyagarutswe ko mu nama yari yatunganijwe nta nyishitomo yatanze igihe twamubaza ico kibazo mu vyo yavuze ni uko ivyashikirijwe muri iyo nama bagiye kubikorerako tugiye kubifata nka nkama tubikorere ko hanyuma shikirize utunenge bagiye baratora hirya no hino tugende turakosorwa ni nako kamaro k'amanama nk'aya ibyo badushikirije byose tuzobifatiraho kugira bitange inyishu ku bibazo bivuka haa na hariya uyu munsi mpuzamakungu hari umwigeme ku isi uhimbajwe mu burundi uno munsi irekezo ya mirongo ine n'icenda z'ukwezi kw'icumi mu gihe ku isi yose uhimbazwa itariki icumi n'imwe z'ukwezi kw'icumi i bujumbura mu burundi fidelite yishatse ijwi rya amerika
muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aloyizi bigirimana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
mu gihugu cya Tanzania John Magufuli wo mu mugambwe CCM niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yo kuwa mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi agiye kuzoramutswa rero igihugu cya Tanzania ibyo byatangajwe byo ku munsi wa, wa, wa kane n'umugwi ujejwe amatora muri ico gihugu cya Tanzania Perezida Alassane Ouattara wa Côte d'Ivoire amenyesha ko agiye gukora kugira akomeze ubumwe bw'abanya Côte d'Ivoire no kugabanya ubukene mu gice ca kabiri mu kiringo kigira kabiri agiye gutwara igihugu ca Côte d'Ivoire aho ni nyuma yaho atsindiye amatora yo kuwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa cumi sudani y'amajyepfo abasirikare mirongo ibiri b'ishyirahamwe mpuzamakunguni bagiye kubungabunga amahoro muri icyo gihugu bari barafashwe ku munsi wa mbere n'abarobere bararekuwe abo basirikare bari bafashwe ku wa mbere baherekeje ubwato burimwo ibitaro bya oni ku ruzi nire ishyirahamwe mpuzamakunguni risaba rek mashara arongoye abo barobere gushyira mu ngiro ibyo yemereye oni no kurekura abandi bagera kuri cumi na babiri bafatanywe n'abo basirikare batararekugwa muri leta z'ubumwe za amerika paul ryan wo mu mugambwe w'abarepublike yamuka muri leta ya wisconsin niwe yatowe ejo kuwa kane ngo arongore inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika agiye gusubirira john burner aherutse gutangaza ko atanze imihoho mu kwezi guheze
iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti twari kumwe ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ntahabihumurije mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro byacu birakomeje mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
nongeye kubasuhuza nshuti mwese muduteze amatwi kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga cya none muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu burundi amezi atandatu arashize mu gihugu hatangiye ibibazo by'umutekano muke ibyo byatangiye ubwo perezida petero nkurunziza yari atangaje ko agiye kwiyamamariza indi manda yo kuyobora uburundi ni ukuvuga igice cy'umwaka cyuzuye umutekano muke urugomo ubwicanyi guhunga igihugu imyigaragambyo bifashe indi ntera ni muri urwo rwego umuryango wa afurika yunze ubumwe uherutse gusohora itangazo uvuga ko ubabajwe n'ibimaze iminsi bibera mu gihugu cy'u Burundi ugasaba ko hakoherezwa intumwa z'uwo muryango zijya gukora amatohoza ku burenganzira bw'ikiremwamuntu no ku bwicanyi bumaze iminsi buba muri icyo gihugu uwo muryango wasabye kandi ko ibiganiro bihuza abarundi bose bikwiye gusubukurwa kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ibibazo biri muri icyo gihugu icyo cyemezo cy'umuryango w'abibumbye kimaze gushyigikirwa n'imiryango mpuzamahanga irimo uw'uburayi leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye icyakora ishyaka riri ku butegetsi mu burundi siko ribibona mu itangazo iryo shyaka rya sendedefudede ryashyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu ryavuze ko ubwo ari ubushotoranyi bugamije guhirika ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu twumve umuvugizi w'iryo shyaka gerard ndabirabe uko yabivugiye kuri radiyo y'igihugu y'uburundi ntibyumvikana ko budakeye na kabiri tuvuye mu matora yatunganijwe mu mutekano ntangere no mu buntu atanahamwe biraboneka ku isi abenegihugu b'abarundi basotorwa ubugira kandi n'ishyirahamwe rya afurika mu kubategeka kuvavanura n'umwidegembyo wabo no kudaha agaciro ibyavuye mu matora yo mu bibiri na cumi na gatanu kugira ngo noneho bahatirwe kugiranira ibiganiro n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n'abenegihugu ku igenekerezo rya cumi na gatatu rusama umwaka wa bibiri na cumi na gatanu bikabata kuwa amazi ngo ivyo biganiro bikaba byobera ikampara mu gihugu cy'ubuganda umugambi wa sendedefded urababajwe n'inyifato y'umukenyezi federica mogherini wo mu ishyirahamwe ry'ibihugu vya buraya aho mu itangazo yasohoye mu minsi iheze yemanze adakekeranya ko iryo shyirahamwe ritahagaritse imfashanyo ku burundi ariko ko ryazikatishyirije mu bikorwa vyo gufasha impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'u Rwanda n'iziri mu bindi bihugu ishirahamwe rya Buraya ryaramaze guhitamwo ryongera rifata ingingo yo gushinga iyindi leta y'u Burundi ikorera hanze y'imbibe z'igihugu iyo nayo ikaba ifashwa bimwe bidasanzwe n'iryo shirahamwe mu kibanza cya leta yemewe n'amategeko umugambo CNDD-FDD urababajwe kandi n'iterabwoba umurwi w'amahoro n'umutekano w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryo kurungika inteko za gisirikare mu Burundi nk'uko umenya igihugu kiri mu ntambara ntibyumvikana iby'uwo murwi uri kurakora kuko abenegihugu b'abarundi nta kindi bakoze atari uguhagararira uburenganzira bwabo bwo kwidegemvya umugambwe CNDD-FDD urangije uhamagarira umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon kudasamazwa n'ivy'umurwi w'amahoro n'umutekano w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika washikirije kuko birimwo ibinyoma vyinshi kandi bishobora no gusambura igihugu akarere kose k'ibiyaga binineka ndetse na afurika yo hagati yose kuko nk'uko biriko biragenda muri libiya na siriya rero ugufata nk'amakamo katewe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ntaho vyoba bitandukaniye no guta mu kaga umugabane wa afurika wose
uwo ni gerase ndabirabe umuvugizi w'ishyaka cndd fdd uwo muryango yavugaga akanama kawo k'amahoro n'umutekano karaye gasohoye itangazo rivuga ko gahangayikishijwe n'umutekano muke no guhonya uburenganzira bwa muntu ako kanama karahamagarira ibiganiro bidaheza mu burundi hagati ya leta n'abafatanyabikorwa baharanira amahoro imbere no hanze y'gihugu evariste ziko banyanka aradusomera iryo tangazo umutekano muke niho nyangwa ry'agateka kazira muntu birajishinga inama nkuru ya onu ijejwe umutekano ku isi mu itangazo iyo nama ya onu yashize ahabona kuri uyu wa gatatu uwurongoye iyo nama avuga ko atewe amakenga n'ubwicanyi bwabaye indansi mu burundi aho hari abicwa bari mu minwe y'inyamiramabi abandi bakaborezwa igufa hari n'abahagarikwa atacu bazira bakanafungirwa ubusa mu gihe hariho abadahangarwa bigaragara ko bahohotera kiremwa muntu mu burundi inama y'umutekano ya onu iriyamiriza ubugizi bwa nabi butosekaza ubwigenge bwa kiremwa muntu bikorwa na bamwe mu bajejwe umutekano n'abitwaje ibigwanisho iyo nama ya onu imenyesha ko yiteguriye kudoma urutoki kuri uwo wese ariko arahungabanya agateka kazina muntu mu Burundi muri iryo tangazo inama yawunijejwe umutekano ku isi isaba abarundi kuganira kugira bakinga amahano ku gihugu cabo n'abakibamwo uburongozi bw'inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi buvuga ko bushigikiye ibiganiro bishingiye ku masezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro kugira bikunde haboneka umuti urama ku Burundi iyo nama yemeza ko izoguma ikurikiranira hafi ibikorwa byose bibi biza bitosekaza amahoro n'umutekano w'u Burundi iyo nama nkuru ya ONU ijejwe umutekano ku isi imenyesha ko izoguma iruhande y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko inama y'umutekano ya Afrika mu bikorwa byose atakindi bigamije atari gutorera umuti ingorane ziri mu Burundi iyo nama kandi imenyesha ko ishigikiye umuhuza aturuka mu gihugu c'Ubuganda yashizweho n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ikamenyesha ko ifata nkama ishingwa ry'umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi muri iryo tangazo inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano ku isi imenyesha kandi kwifata nkama ingingo y'inama y'umutekano ku mugabane wa Afrika yo kwigenekerezo rya 17 kuno kwezi ingingo yo gufatira ibihano abarundi bamwe bamwe mu byo bakora n'amajambo bashikiriza bituma haba ubugizi bwa nabi mu gihugu ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika nyuma y'uko ako kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi gasohoreye iryo tangazo leta zunze ubumwe za amerika nazo zahise zisohora itangazo naryo rivuga ko rishyigikiye ibiganiro bihuza abarundi bose kandi ryamagana ubwicanyi bukorerwa mu burundi eric bagira ubusa araridusomera naryo iri tangazo rya departema ya leta zunze ubumwe za amerika ritangira rigira riti nk'uko itangazo rya afurika yiyunze ryo ku itariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi kwa cumi ribivuga itangazo ry'akanama gashinzwe umutekano muri oni rirashyira igitutu kidasanzwe mu guhamagarira ibiganiro bidaheza mu burundi hagati ya leta n'abafatanyabikorwa baharanira amahoro imbere no hanze y'igihugu ku bw'ibyo akanama gashinzwe umutekano ku isi kongeye gushimangira umumaro w'ingufu z'ubuhuza zayobowe na perezida wa uganda yoweri museveni mu izina ry'umuryango wa afurika y'iburasirazuba nk'uko byashyigikiwe na afurika yiyunze leta zunze ubumwe za amerika irashimangira ko kuba akanama gashinzwe umutekano kahamagariye ko ibyo biganiro bibaho ntawe biheza kandi ko bihagarariye n'amajwi y'abaturage b'u Burundi leta zunze ubumwe za amerika kandi ishyigikiye igikorwa cy'akanama gashinzwe umutekano cyo guhana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibyo guhonyora uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibikorwa by'ihohoterwa bihabanye n'amategeko bibera mu burundi bikozwe n'abashinzwe umutekano bitwaje intwaro ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro bitemewe n'amategeko ishyigikiye kandi kuba ako kanama kariyemeje gushaka uwateguye ibyo bikorwa byose ngo abiryozwe iri tangazo rya deparitoma ya leta zunze ubumwe za amerika rirakomeza rivuga ko leta zunze ubumwe za amerika itewe umurava n'ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye mu kugaragaza akaga gakomeje mu burundi by'umwihariko binyuze mu itangazo ry'umunyamabanga mukuru wa oni bwana ban kimun yatanze ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'uku kwezi kwa cumi agaragaza ko inkunga ikenewe mu kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zemeranijweho n'abanyamuryango b'akanama ka afurika yiyunze gashinzwe amahoro n'umutekano iri tangazo rya deparitema ya leta zunze ubumwe za amerika rirasoza rivuga ko leta zunze ubumwe za amerika yiteguye gufasha afurika yiyunze umuryango wa afurika y'iburasirazuba umuhuza wayo watoranijwe perezida yoweri museveni ndetse n'abaturage b'u burundi mu kuyobora vuba ibyo biganiro bigaragaza intambwe nziza iganisha ku kuvuguta umuti w'ikibazo cy'umutekano muke cyahungabanije uburundi kuva perezida nkuru nziza yafata umwanzuro wo kwiyamamariza manda ya gatatu byahonyoye amasezerano y'amahoro n'ubwiyunge yemeranijwe hiyarusha barakoze cyane bagenzi bacu batugejejeho ayo matangazo iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema mu rwego rero rwo gushaka gusesengura neza ingaruka ibimaze iminsi biba mu burundi bifite cyane cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu natumiye zimwe mu mpirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu z'abarundi turi kumwe na bwana njagwabeko wo mu ishyirahamwe onelope burundi ni ishyirahamwe ryishinze gukurikirana amatora imbere yayo muri yo na nyuma yayo no gukurikirana ingena amashyirahamwe akora mu iterambere ikaze muri studio za radiyo ijwi ry'amerika bwana beko yego murakoze kudutumira turi kumwe kandi na bwana vitali nshimiyimana akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe force bwana nshimiyimana nawe ikaze mu kiganiro ndakora mu kijyanahuzo E, bwana beko mumaze kumva amatangazo yashyizwe ahagaragara hari itangazo ry'ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd hari itangazo ry'umuryango w'abibumbye hakaba n'itangazo rya leta zunze ubumwe za amerika nk'amwe muri aho i bujumbura isesengura ryanyu ni irihe mubyakira gute ibi bimaze kuvugwa twebwe uko tubibona ni uko ibihugu bidukunda by- by'inshuti abagenzi kandi amakungu ahagaritswe umutima n'ubu bwicanyi buriko buraba ngaha mu burundi ibyo rero nta muntu n'umwe udahagaritse umutima na twebwe turi ngaha i bujumbura turabona yuko hari abantu bamaze gufata ingendo y'ukwica no kuraba umuntu wese abantu bahita urumva mugabo binyegeje mu banyagihugu hagati mu makaritsiye uca wumva yuko bigoye kugira ngo dutahure neza ivyo ari vyo mugabo twumvirije aya matangazo ariko araba haba mu afurika haba mu muryango w'abanyamerika canke muri oni bahagaritse umutima n'ibiriko biraba nk'uko twese biduhagaritse umutima mugabo bo bumengo bazi neza abariko baragwana na leta aba aribo aho rero nuko twebwe mw'isesangura ry'iwacu uko twe tubona ibintu muri onerope twibaza yuko hobaho ikintu co kuva- co kuvuga utumbereza neza ukavuga uti abariko baragwanya leta naba kandi bakivuga hanyuma ivyo biganiro bikaba bi- bazi abo bantu abo ari bo ninde ukwiye kuvuga abo bantu abo bantu ninde ukwiye kubashyira ahagaragara umuntu yobashyira ahagaragara ni uko ubwa mbere bonyine bokwivuga ubwa kabiri ni uko ari muri bone nibaza ko bafise ingufu n'ubushobozi bwo kugira ngo bamenye neza uyo muntu abo bantu cyangwa uwo mugwi wiyemeje kurwanya leta y'ubujumbura kandi yo boba bafise igisirikare cyo dushobora kwita reberi cyane bagira bati naho iyo reberi tutarayivuga muga nitwe tuyiserukira ibyo onye rero nibyo bishobora gutuma ibiganiro bishoboka bakavuga bati bibera mu Burundi canke hanze ibyo rero baca babyumvikana na leta bwana beko guma kuri tubibona telefoni rero tura- turacyafite umwanya wo kuganira guma kuri telefoni Ah, bwana vital nshimirimana nawe wakurikiranye ibivuzwe yaba n'ishyaka riri ku butegetsi yaba n'umuryango w'abibumbye ndetse na leta zunze ubumwe za amerika ahanini bavuga bashingira ku itangazo ryasohowe n'akanama k'amahoro n'umutekano ka afurika yunze ubumwe wowe n'icyo ukuye muri ayo matangazo uko ari atatu yose Eh, ubwa mbere bwobwo nashaka guhera kuvuga yuko ibiriko biraba eh, kuva mu ntango kugeza uno munsi uwo mugambwe cndd fdd uriko urashikiriza amajambo wishyurana eh, n'abariko barahanura abarundi ubifisemo uruhara eh, kuva aho uhagurukiye eh, ukarenga amabwirizwa y'igihugu ukarenga amasezerano y'amahoro yarusha mu kugena petero nkurunziza ngo awuserukire iyo ikaba ariyo yabaye intango eh, intango eh, y'ingorane ziri mu gihugu ikaba ariyo yabaye intandaro eh, y'uko eh, abantindiri bahasiga ubuzima kubera inzego zikoreshwa na nkurunziza zabirayemo abari mu myiyerekano abandi nabo kuva n'aho imyiyerekano irangiriye i- iburijwemo n'izo nzego nyene mabahirwa buhongo Eh, turiko turaba rero iyo- i- ayo majambo izo nyishu nk'umugambwe cnddd utanga biraboneka yuko impanuro ziriko ziratangwa n'umuryango wa oni zitangwa n'ibihugu vyo muri afurika zitangwa eh, n'abanyaburaya n'ibindi bihugu bibanyi ibihugu by'abakunzi b'uburundi eh, bica mu gutwi kuba bigaserukira mu kundi batariko barabyumviza na gatonya bwana nshimirimana abo mu ishyaka cndfdd eh, bavuga ko ugutorwa kwa perezida nkuru nziza kwakurikije amategeko bakavuga ko itegeko shingiro ry'igihugu rimwemerera kwiyamamaza ndetse bakanavuga ko ah, n'urukiko rurinda itegeko nshinga ry'igihugu naryo ryemerera perezida nkuru nziza kwiyamamaza ibyo ntabwo byakabaye ari ikibazo kuri icyo kibazo kera mu minsi yahera bamwe bamwe barahingitanya bakibaza yuko ikibazo cyerekeye ugushaka kwitoza kwa nkurunziza ubugira gatatu ko ari ikibazo cyerekeye amabwiriza cy'amategeko muga mu nyuma barahapfuye bose barabyibyuka barabona yuko eh, ari ukurenga amabwirizwa n'amategeko gusenyura inkingi eh, kigize uburundi uno munsi zubakiyeko hanyuma uno munsi noneho igihambaye no gusumba sinugusubira kuza kubaza ngo mbega ye- yari itoje ngo bigenze gute ahubwo no kuraba ibyahavuye bibamwo ingaruka abantu benshi bari banabonye yuko zishoboka aho abantu benshi bari baribagiye bati ibi bintu bizoshobora gutuma injyane zisubira mu gihugu bivuye ku ishaka ry'umuntu umwe kugira ngo yigumize ku butegetsi ibyo nabyo bikaba ari kimwe mu byatumye n'uwo mugambi cndb fdb mu myaka ya mirongo icyenda na na kane igihe washingwa eh, bajya mu ishyamba mu bwo abanyagihugu bamwe bajya mu ishyamba bavuga bati tujya turwanye ikumirwa tujya turwanye eh, ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu tujya turwanye yuko demokarasi yakwa abanyagihugu bwana beko ishyirahamwe ryanyu ryishinze gukurikirana amatora imbere yayo muri yo na nyuma yayo dubwire mu magambo make uko mubona ibintu nyuma y'ayo matora Eh, ubwa mbere hoho eh, nagomba kirize yuko mpejeje kumva yuko nshimira imana n'abo bari kumwe yiyemeje kurwanya leta ihari ko rero bakeneye ibiganiro kugira ngo bumvikane ingene bahagarika ibiriko birabera ngaha mu burundi bariko baratwara aho ico ni ikintu gikomeye cane kandi mwagize neza kugira ngo mumuhamagare asigure neza hanyuma ikindi naco ni uko amatora twarayakurikiranye ibyo kuvuga yuko nyene icubahiro petero nkuru nziza yoba yarahonyanze amategeko mu kwitoza ico kitira ikibazo kuko naho ijya kudeta yabaye yari gukunda uko twebwe tubibona ni uko nabo nyene ata mategeko bari kuba bakurikije rero kandi bari gutwara kuko n'ugize kudeta aratwara Eh, ate- turavye tara siyanse didruwa canke la siyanse politiki ni ukuvuga yuko baba barenze amategeko mugabo bagatwara iyo batwara none bari guca batera intambara kugira ngo abanyagihugu bapfe canke bari baje gufasha abanyagihugu kugira ngo bagendere mu nzira nziza utorwa kwa nkuru nziza koshobora gutuma batera intambara kugira ngo babandanye ubwicanyi bubandanye mu gihugu ku minsi ku myaka itanu yonyine gushyira mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri azoca hava hakaza uwundi ibyo onye nibaza yuko gukunda ubutegetsi bitoca mu bintu byo kuzana intambara kandi kujya kwitoza nta muntu n'umwe yabujije uwundi kwitoza bari kwitoza hanyuma bagatorwa mugabo baciye mu yindi nzira yo kurwana rero hariho ibikorwa bikomeye kuko eh, muri uniyo europeyeni avuze bati amahera twahora dutanga dufasha uburundi du- ubu tuyafashisha impunzi ziri mu rwanda n'abandi barahanze icyo kirerekanye rero yuko bikomeye cyane ubu unye kugira ngo leta y'uburundi uno munsi ishobore gukorana n'abo bantu bariko bararonka amafaranga avuye muri mu- muri uniyo europeyeni ariko umuryango wa afurika urakeneye yuko habaho ibiganiro kandi ibiganiro twese turabikeneye tora mu burundi ngira ndakwishure ikibazo wambagiye mu masegonda make yego ubu habaye ingorane imbere y'amatora kare zahora ziba inyuma y'amatora ubu naho zabaye imbere y'amatora zongera ziba inyuma y'amatora ariko mu matora nta ngorane zabaye ubu rero hakenewe ibyo biganiro kugira ngo twumvikane neza demokarasi itegerezwa kuba mu burundi ingene imeze ko abarundi bemera demokarasi ku munwa batayemera mu mutima ubu co dushaka kuzokwiga muri iyo dialogue tukumvikana n'ivyo onye vyo gukumirana tukumvikana n'ikibazo cy'umutekano ingene abarundi bashobora kubana bemera demokarasi kuko demokarasi ngira ngo bashaka kwerekana ko ita- ko itajanye n'imibereho n'ingene abarundi babana ibyo bita la culture et la tradition bwana beko ugarutse Eh?
ku, ku ngingo y'ibiganiro hari ibiganiro bisabwa na n'abarundi na guverinoma y'uburundi ah, bise ibiganiro hagati y'abarundi ubwabo bikayoborwa n'abarundi bikabera mu gihugu cy'uburundi hakaba n'ibindi biganiro noneho birimo gusabwa n'amahanga avuga ko hakwiye kubaho ibiganiro bidaheza bikayoborwa n'umuhuza mpuzamahanga bikabera mu gihugu aho abo bireba bose biyumvamo umutekano kuri wowe ibiganiro wumva bikenewe mu burundi ni ibihe Eh, uko genda bibona nu ibiganiro harimo umuhuza wo hanze ntaco vyonona kandi naho vyobera ibujumbura vyoba neza mu gihe bobanza bakumvikana abo bantu bazoba baserukira urundi ruhande abaribo kugira ngo basho- bashobore kumenya abo baganira ko vy'ukuri ari abantu badashobora gushika mu burundi hatabanje kubaho izindi iyindi mibonano ishobora gutuma bashobora gutaha bafise uburenganzira bwo gutaha basabiwe basabye leta y'uburundi amakungu yasabye leta y'uburundi bakaza bashobora kwidegembya cyangwa bakingiwe umutekano biyumvamo ko babuze cyangwa bakumvikana ko bibera hanze mu kindi gihugu mugabo baza abo baganira bakabanza kubivugana neza ntibibi bintu by'umusukirano bavuga bati ubunyene bitezwa kugenda uku n'uku n'uku urakoze bwana beko vitali nshimiyimana beko yagize ati murimo muragerageza guteza intambara mu gihugu ibyo niwe yobisigura kubera niwe yashyikirije icyo cyiyumviro Eh, kuko twebwe kuva dutangura imyerekano y'ukwiyamiriza y'uko nkurunziza anyuranga amasezerano y'amahoro agahonyanga ibwiza shingiro twabivuze turabisubira n'uno munsi twa- turabisubiyemo y'uko twebwe dukoresha am- eh, ingendo y'amahoro dukoresha icyo bita no violence mu gifaransa ni ukuvuga y'uko twebwe ibyo dukoresha ari intambuko zose zituma eh, ikibazo gitorerwa umuti atamaraso asesetse ikibazo gitorerwa umuti atagikenye gikoreshejwe kandi ibyo byaragaragaye haba mu myiyerekano abantu eh, batari bake bagandaguwe abakomerekejwe abataye bagahunga igihugu benshi bakorerwa ayo mabi bariko bayigira imyiyerekano bashize amaboko hejuru baririmba burundi bwacu baririmba indirimbo eh, zihayagiza igihugu baririmba indirimbo zihayagiza ubutwari bw'abarundi kuva na kera Eh, ariko uriko uraraba uno munsi abantu birirwa baragandagurwa bunyamaswa ukaraba uburyo bagandagurwamwo biragaragara yuko bagandagurwa mu buryo bwateguwe mu bantu barenga eh, amajana abiri na batandatu bamaze kumenyekana yuko bagandaguwe muri eh, kino kiringo harimo abarenga mirongo itatu n'icenda bagandaguwe muri izi ndwi zitatu benshi wasanga babanje kuba gufatwa hanyuma bwaca bagatorwa ari ibiziga kandi bikaboneka yuko imbere y'uko babarasa babanje kubaboha babanje kubabora igigufa kugeza n'aho hari umunyagihugu babanje gukuramo umutima ibyo rero biraboneka yuko abantu babigira ari abantu b'ibinyamaswa ari abantu b'ibikoko babyize eh, bakabinonosora bakabigendera kandi na- na- na none urumva nico banashimirwa ko muri uwo mwanya nyene urabona yuko hagukora amatohoza eh, haguhagarika ababikora cyangwa ababibatuma ubona yuko yaba ubutungane bw'uburundi cyane cyane eh, mu nshikizamanza wa Repubuli- nshikizigenga wa repubulika valante bagwikunda uravye abarongoye igipolisi na cane cane komiseri ndayambaje ndereya uravye urongoye igisirikare c'uburundi eh, prime niyo ngabo generale urabona yuko ata kintu na kimwe bariko barakora atari ugukingira intigi eh, abo bicanyi bariko baratoteza abanyagihugu bwana vitari nshimirimana tugaruke ku kijyanye n'ibiganiro eh, mwakomeje namwe gusaba ko habaho ibiganiro ariko ubutegetsi i bujumbura bukavuga ko butazaganira n'abantu bagerageje gukuraho ubutegetsi ndetse mwebwe ubwanyu muri nomero ya kabiri ku rutonde rwohererejwe igihugu cy'ububirigi babasaba ko mwasubizwa i bujumbura mukaburanishwa Ah, mwebwe ibyo mwabyakiriye gute bijya ni bijya ni ukwihamenye batwembi ubwa mbere hoho eh, naho bitokabaye eh, mu mwanya eh, biriko bikorwa n'ubutegetsi butemewe n'amategeko n'amabwirizwa y'igihugu nta muntu n'umwe ku isi ndota ariko aremera gusubiza umuntu yahunze abantu bariko baramuhiga ngo arundi ku muntu kugira ngo niyashika ku kibuga cy'indege cyangwa aho yubakiye hose bace bamukura mu mutima bamuca amaguru eh, bamuturiye bamwotse bamurye ibyo bintu nta muntu n'umwe ku isi ashobora kubigira nta muntu n'umwe ku isi ashobora kubahuka kwemera gufashanya eh, n'abantu bakora nk'uko nashaka kukwibutsa yuko eh, uyu yitwa varanje bagurikunda mu by'amategeko yamutegeka yuko ari uko ahantu hose habonetse ikiziga yategerezwa we hamwe n'abo bakorana kuba ari bo batanga uruhushya kugira ngo icyo kiziga gishobore guhabwa ariko urabona nari kumvuga yuko hamaze kumenyekana abantu barenga amajana abiri na batandatu byagandaguwe abona bashoboye kuboneka ibiziga ariko nta hantu na hamwe twigeze tubona yaba abagore ikunda cyangwa abamufasha gukora amatohoza bagenda kugira ngo bavuge ibyo babonye hanyuma biranerekana yuko ari kwaba amatohoza mugabo aricara mu biro ku mafaranga y'abanyagihugu bariko baragerageza kandi pori kugira ngo biteze yuko hari inzego zobakingira akicara mu biro akegamira intebe kugira ngo yirirwe arandika inkonde ibyo by'intonde ugiye kuraba dusanga ku rutonde rumwe cyangwa zibiri yewe ndazi yuko yaba jewe cyangwa abandi hariho usanga ari ku mitaha ine cyangwa itanu umwana ashaka kuvuga yuko atakintu na kimwe atamutima usimba atari na kimwe yuzuye atari gukura agashambara abo birirwa barabyandika
Wale wote watoto wa Afrika, wale wote yelema, walipanda vilima wakashuka mabonde wakakata nguo